Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanya amahoro hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya ihuriro ry'abashingwamanza kavib ryareze leta y'u burundi mu muryango wa afurika y'uburasirazuba amategeko asanzwe agenga iyo sentare twituye arabyemera ko abantu bitura iyo sentare batarinze guca mu butungane bw'igihugu uwo ni siriyake n'ibitegeka umunyamategeko ushinzwe imigenderanire mu ihuriro ry'abashingwamanza kavib avuga ku byerekeye ikirego ihuriro ryabo ryatanze turanababwira ku kigega ubwongereza na canada biherutse gushyiraho cyo gufasha ubwisanzure bw'itangazamakuru hamwe n'andi makuru tubafitiye mu kanya ntimujye kure reka ariko aloyizi bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi bigirimana komerezaho
urakoze jofure mutagoma ndamutse nabo tuzindukanye muri aka gatondo mu yavugwa muri afurika umuntu wa mbere yanduye umugera wa ebola yaramenyekanye igoma igisagara kinini uwo mugera utanguye kwibonekezamwo kuva utangura kugaragara mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kwezi k'umunani umwaka uheze nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu ejo ku munsi w'imana uwo murwayi yashyitse mu gisagara cya goma mu mutwenzi wo ku munsi w'imana avuye i butembo kimwe mu bisagara byagaragayemo ebola mu ntara ya kivu y'uburaruko ubwo bushikiranganji bwemeza ko goma itazosinzikara kuko ebola yamenyekanye igishika ndetse n'abantu bari kumwe n'uwo muntu muri bisi batangura gucandagwa kuri uyu munsi wa mbere mwamenya ko ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo imaze guhitana ubuzima bw'abantu igihumbi kimwe amajana itandatu na mirongo itanu na batanu nk'uko bishyikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu iyi nkuru ijwi rya amerika riyikesha itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu munsi w'imana ya ejo niho yatanguza igikorwa cyo gufata abimukira baba mu gihugu ubutungane buza bwarabashize ku rutonde rwo gutahukanywa mu bihugu baje bavamo iryo sekeza ryemejwe ku munsi wa gatanu na perezida donald trump ritekanijwe gukora ku miryango iharurwa mu majana mu bisagara icenda bikomakomeye birimwo chicago los angeles hamwe na new york abagiye guhigwa cyane ntababonwa ko babangamiye umutekano nk'uko byashyikirijwe n'umuyobozi w'imfatakibanza w'igisata kijejwe urujya n'uruza rw'abantu hamwe no gucungera imipaka Matthew Albinsi iyi ngingo ya Trump yo gufata wimukira yitezwe kwakirwa neza n'abamutoye inyuma y'aho asubiriye kubemerera ko azohasha abimukira bari muri Amerika mu buryo buciye kubiri n'amategeko abatavuga rumwe nawe bo mu mugambwe w'abademokarate bashikirije ko kwirukana imiryango cyane cyane yamuka muri amerika yo hagati bitubahirije ikiremwamuntu kuko benshi baza kwironderera ubuzima umusirikare wa leta z'ubumwe za amerika mu nteko zidasanzwe yarafiriye ku rugamba mu buraruko bwa afghanistan nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna bansi bwa amerika ejo ku munsi w'imana umusirikare azwi ku izina rya james ryan yapfuye inyuma y'aho akomerekejwe bikomeye n'amasasu y'umwansi ku munsi wa gatandatu abaye umusirikare wa amerika agira cumi na rimwe yishwe muri afghanistan aho umwaka ugeze gushika ubu agashikana ku gitigiri ca bibiri n'amajana ane na mirongo itanu bishwe kuva iyo ntambara itangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe muri afghanistan umuvugizi w'abatalibani za bihura mujahed yashikirije kuwa gatandatu ko umuhari wabo ari wo uri inyuma y'ubwo bwicanyi ariko ibyo yemanze ngo biracatohozwa na amerika amerika ifise abasirikare bangana ibihumbi cumi na bine muri afghanistani aho bariko baha impanuro za gisirikare abasirikare ba afghanistani bari mu rugamba n'abatalibani igipolisi c'uburusiya carafunze abantu bari mu myerekano bagwiriyemwo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi imyerekano yabaye ku munsi w'imana ejo yasaba ko abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bashirwa ku rutonde rw'itora mu matora y'abayobozi mu bisagara atekanijwe mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka amatora yo mu kwezi kw'icenda agamije kurondera abayobozi b'ibisagara uh, harimwo na moscou abarenga abantu barenga rero igihumbi bari bakoraniye ahitwa square inyuma yo guhererekanya ayo makuru ku mbuga ngurukana bumenyi abakurikirana hafi iyo myerekano bavuga ko abantu mirongo itatu n'umunani bafashwe bakuwe muri urwo rugendo bise urw'amahoro muri afurika kandi abantu mirongo ibiri na batandatu barishwe abandi mirongo itanu na batandatu barakomereka mu gitero ca al shababu cabaye ku munsi wa gatanu ushira wa gatandatu mu bumanuko bw'igisagara ca kismayu muri somaliya umuyahuzi yaturikije imodoka yari itezwemwo ibisasu muri hoteli medina igisasu cari igitero rero gikomeye cagabwe na al shababu ikismayu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri igihe uwo muhari watakaza ico gisagara abapfuye barimwo abanyamahanga b'abatanzaniya abanyamerika babiri umunyekanada nk'uko perezida ahmed mohamed isilamu w'iyo ntara ya jubalande yabibwiye abamenyeshamakuru
alois bigirimana tugushimira ayo makuru umaze kutugezaho ihuriro ry'abavoka baburanira abahohotewe mu burundi mu mpera z'icyumweru turangije ryatanze ikirego rirega leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa afurika w'uburasirazuba rishingiye ku cyemezo leta iherutse gufata cyo gufatira imitungo y'abantu bahunze igihugu ishinja kugira uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wilikaneza ukorera mu biro byacu i nairobi muri kenya ihuriro ry'abashingwamanza baburanira bakanunganira abakorewe amabi arabwa agahanwa n'ubutungane mpuzamakungu kavibu byajanye ivyo birego muri sentare y'ubutungane y'umuryango wa EAC rifashijwe n'urunani rw'abashingwamanza ku mugabane wa Afurika mu kwitwara banditse ko leta y'u Burundi yanyaze amatungo agizwe n'ibintu inyubakwa n'amatongo ya zimwe mu ndongozi zahunze igihugu zagirizwa kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nabajije umunyamategeko Siriyaki Nibitegeka ajejwe imigenderanire muri Aviv akaba no mu batwaye ibirego yarusha muri Tanzania igituma ingingo ya leta bayigereranya no kunyaga iyo ngingo tuyifata nk'ukunyaga kubera ni ingingo uravye ingene yafashwe nuko imeze bigaragara ko sinavuga nuko ari ubutegetsi ahubwo n'akagwi kamwe kagomba kwigarurira ubutunzi bw'abantu bahunze igihugu canke abantu bagaragaje ko badashigikiye intwaro ya nkuru nziza na CNDD-FDD canke abantu bagwanije ikiringo ca gatatu hanyuma hakaba hifatishijwe ubutungane kugira ngo ivyo babishikeko mugabo bigaragara yuko atari ingingo y'ubutungane na gato kubera ihonyanga amategeko yose ari mu bibwirizwa nshingiro amategeko ari mu yandi mabwirizwa ni ingingo bigaragara yuko ni hahandi nyene batoza ngo batware ibintu vy'umuntu gutyo ni ingingo bigaragara yuko bishimikije gusa abantu baserukira ubutungane ku rwego rw'igihugu basanzwe aribo bakoresha iyo bagomba kugira ivyo bashitse ku vya politike nico gituma bigaragara ko ari ubusuma ari ukunyaga hifatishijwe ubutungane ubwo butungane anasigura igituma we na bagenzi be batabwituye bagashima gusimba bakaja mu bw'akarere ntawuhungira imvura mu muvo kandi ubwo butungane bw'uburundi n'ubu bwafashe iyo ngingo reka mvuge ngo nibwo bwakoreshejwe kugira ngo iyo ngingo ifatwe rero nta kuntu twoca twitura ubwo butungane nyene hanyuma amategeko asanzwe agenga iyo sentare twituye aravyemera ko abantu bitura iyo sentare batarinze guca mu butungane bw'igihugu kandi ntacyo twari kuzera ku butungane bigaragara ko butigenga ubutungane bigaragara ko bukorera ubutegetsi ubutungane bigaragara ko butamika ijambo ndetse bugaca bukora n'ibintu butiyumviriye n'ivy'amategeko amategeko kandi ari abantu bize amategeko bakahonyanga ibigirankana ubutungane nk'ubwo ntacyo twari kubwizera ko mbega none sentare y'umuryango wa yaseo ifise ububasha bwo gufuta ingingo ziba zafashwe n'amareta canke ubutungane bw'ibihugu biwugize inyishu tuyihabwa na metre ntibitegeka iyo sentare irabifitiye uburenganzira kandi si iya mbere bibaye iramaze gufata ingingo nk'izo kenshi hariho n'imanza nyinshi z'abarundi zimaze gushika imbere iyo sentare hanyuma ingingo ziba zafashwe na leta y'uburundi zigahagarikwa canke zigafutwa mbere si ico gusa iyo sentare irafise n'uburenganzira bwo guha indishyi y'akababaro abantu baba bahohotewe n'ingingo nk'izo ivyo navyo twabisabye kandi turabirindiriye ibikirindiriwe si ivyo vyonyene gushika ubu igihe urubanza ruzokumviririzwa ntikiramenyekana leta y'uburundi yitwariwe izobanza kubimenyeshwa hanyuma ironswa akanya gahagije ko kwiregura ku wa cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka umushikirizamanza kizigenza wa repubulika n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa basohoye urwandiko rutegeka ifatwa ry'amatungo amazu ibintu n'amatongo vy'abantu bikekwa kuba baragize uruhara mw'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bari mu migwi itandukanye abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi impirimbanyi abamenyesha amakuru hamwe n'intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ubwongereza na canada byiyemeje gushyiraho ikigega cyo gufasha abanyamakuru igihe bagejejwe mu nkiko hirya no hino ku isi ibyo byatangajwe mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'inama yabereye mu bwongereza isuzuma imiterere y'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ni inkuru yateguwe na Mark Young afatanije na Venuste Nshimiyimana bombi bari mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza ishyirwaho ry'icyo kigega ryatangajwe na minisitiri w'ubanyamahanga w'ubwongereza jeremy hunt mu ijambo rye yibukije ko mu mwaka ushize abanyamakuru barenga ijana bishwe maze avuga ko icyo kigega kizabagoboka mu buryo butandukanye
mu nshingano z'icyo kigega harimo kunganira abanyamakuru mu manza no kwigisha abakorera mu turere turimo intambara kurinda umutekano wabo ubwongereza buzatanga hafi miliyoni enye buri mwaka mu gihe cy'imyaka itanu kandi turahamagarira n'abandi gutanga inguza zabo
ariko abanyamakuru bari muri iyi nama basabye ko abategeka iyi si barushaho kurinda ubusugire bw'abanyamakuru kandi ababacuje ubuzima bakabihanirwa amale cluny wunganira abanyamakuru mu nkiko
igihe jamal khashoggi umunyamakuru wa washington post yashyirwaga ku ngoyi n'abategetsi ba arabiya sawudite mu mujyi wa istanbul kugeza apfuye ndetse bakamucamo uduce abantu bose bigize ba ntibindeba
umunyamakuru anas arimayo anas wo muri ghana akora amaperereza yimbitse kuri ruswa no ku burenganzira bwa kiremwa muntu aravuga ko umurimo w'itangazamakuru ukwiye kubungabungwa
ku byerekeye umurimo wacu twese tugomba guhagurukira rimwe tukavuga ibintu uko biri kubera ko mu by'ukuri izo mbunda uko gushyirwa ku ngoyi kwakorewe jamal khashoggi izo mbunda zakoreshejwe mu kwica ahmed suware izo mbunda nyirizina nizo zizakoreshwa mu kwica abanyapolitike niba tudahagurutse ngo turwanirire ukishyira ukizana kw'itangazamakuru
minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr richard sezibere yavuze ko abanyamakuru bakora akazi kabo neza kuko bakazi ariko ko ak'ubucuruzi kabananiye yifuje ko byatandukanywa avuga ko iki kigega kizabibafashamo
ndizera ko iyi gahunda nshya izabafasha kubitandukanya maze abacuruzi babone uko bashora imari bakora ubucuruzi nyabwo kandi n'abanyamakuru nabo bakora akazi kabo neza
nibutse ko igihugu cya canada cyafatanije n'ubwongereza gutegura iyi nama nacyo kizashyira amadolari ibihumbi magana umunani muri icyo kigega venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari aho umuhanzi w'umurundi nzeyimana toma uzwi nka mukombozi ahamagarira abarundi kugira umutima w'urukundo no kwirinda ibibatanya bibatera guhunga igihugu cyabo uyu musore wabaye umuhanzi w'icyamamare mu burundi yahungiye muri uganda ubu akaba atuye mu mujyi wa kampala umva uko yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahezi icya mbere na mbere natanguriye mu nkambi y'impunzi yabimutabira ko niho nakuriye muri tanzania mpunze ndabandanya mba n'umuririmbyi w'umwaka inshuro nka zitatu so mu burundi eh, mu burundi ma- mfise udushimwe twinshi so muri icyo gihe naha ndiko ndakomeza eh, kuko hajya tarani taranihunga ni ikintu ahari hose kiramera ubwo none ibintu uhanga bijyanye n'ubuzima waciyemo ngaho wakuriye mu mu- mu buhunzi na n'ubu ndabona uri umusore uri mu buhunzi hari ibyo muri- bityo bi- bikongera u- uka- uga- ukavuga ku bintu nk'ibyo waciyemo mu buzima ya je n'indirimbo zanje ubu ndiko album ndiko nakora ubu yitwa world changes direction yuko ni album nakoze kugira ngo isi nzima uzoyumva ishobore kuzura guhindura isi ko nshobora guhindura isi we utihinduye kandi we kwihindura ni ukwemera kuba woza urukundo rube muri we mu mvugo mu ntambuko mu byo ukora byose bibe biri muri wewe so niyo album ndiko ndakora yitwa uh, world changes direction yeah.
Ah, ubu ngubu umaze imyaka ine mu buhungiro ko amahirwe yo gutaha none ari ameza ati Je- je kenshi bwa mbere na mbere kuba twarahunze ni kubera ikibisi kubera urukundo sa nibaza yuko amahirwe makuru ari muri twebwe abahunze n'abasigaye mu gihugu eh, kuko twebwe uyu munsi twebwe abarundi tugize urukundo ninde yohunga nta n'umwe yohunga je nibaza yuko aha baraduhumuriza ariko inyinshi nitwe tuyifise mu mitima yacu ko uyu munsi ugize umutima w'urukundo ku murundi mugenzawe nicyo ki- nicyo kizotuma utaha nujya wo nawe ari mu burundi yagize urukundo nicyo kizotuma nyakira sasa bwa bundi ni connection zacu zibi zacitse sasa twakwiye kuzihuza kugira ngo abantu batahe none ibyo ubona ko byaba biri hafi kugira ngo abarundi batahe mu gihugu cyabo bose nko iyo bari bahungiye haba muri tanzania kongo na hano n'ahandi ibyo ubona bizaba igihe ki kugira ngo urwo rukundo rubeho abarundi bose bature mu gihugu cyabo bafite umudendezo ari nta bituma bamwe bahunga abandi bagasigara mu gihugu ya uzi ikintu kimwe abana b'abantu biratugora cyane kuko kenshi umwana w'umuntu aba yibaza yuko ari geno ukora ikibi nkagira amahoro ariko nibaza ko abarundi bamaze kubikora cyane babonye ko atamahoro ugira kuko urabona nk'ubu no mu gihugu n'abasigaye usanga umuntu nimba yaracyungwa n'umuntu umwe ubu acungwa n'abantu batanu cumi sigure ko nawe nyine nta mahoro agira Sa- ubu nibaza yuko nabo barushe impande zose ziba zarushe uwahunze n'uwasigaye twese harageze igihe aho tuvuga uti no ko nibaza yuko bajya birutse niho nzo umutunzi akomeye nibaza yuko bajya basigaye hari icyo banjyanye ariko musanze yuko mwese ikibazo cyari cya kindi nyene gukorera uburundi kuko uburundi bwarahezagiwe sa ni byiza ko iyo migisha itwoza twese ariko mu gihe wibaza yuko we woze wenyene uzoca ugira inzobe kurusha jyewe ntibizoshoboka sa nibaza yuko igihe cyageze kuko umwe wese yaragerageje inzira yabona yuko ishobora kumuha amahirwe yaragerageje kandi yarabonye ko atagihindura bwa bundi urukundo nicyo kintu gikenewe tunibaza yuko ubukundo bugiye kuzuka mu barundi
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino reka duhe akanya mugenzi wacu jean claude munyandinda uri i kigali mu rwanda ayatugezeho
irushanwa ry'umupira w'amaguru sekafa kagame cup ririmo kubera mu rwanda rigeze ahakomeye kuko ejo kuwa kabiri aribwo hazatangira imikino ya kimwe cya kane kirangiza ku makipe atatu ahagarariye u rwanda abiri yabonye itike yo gukomeza ayo ni aprfc yarangije iri ku isonga mu itsinda ryayo rya gatatu n'amanota icyenda ku icyenda hakaba na rayon sport yabaye iya kabiri mu itsinda rya mbere ikagira amanota atandatu mu mikino itatu ikipe yasezerewe isuzuguwe ni mukura victory sport nubwo yakiniraga ku kibuga cyayo cya stade huye i butare yarangije imikino yo mu itsinda ryayo rya kabiri iri ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma itahana inota rimwe rudori imikino nyirizina ya kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu ejo kuwa kabiri ikipe ya tupuisan mazembe yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo izahura na azamu fc yo muri tanzania rayon sport yo mu rwanda ikine na kcca yo muri uganda kuwa gatatu APRFC yo mu Rwanda izahura na AS Manyema yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanyuma ikipe ya Green Eagles yo muri Zambia ihure na Gor Mahia yo muri Kenya tukivuga ibirebana n'umupira w'amaguru radiyo ijwi rya amerika yaganiriye n'uwahoze ari umukinnyi kabuhariwe mu gihugu cy'u Burundi Deo Bamboneyeho bakunze kwita Shundu uyu mugabo muri iki gihe yahungiye mu Rwanda akaba yiyumvamo ubushake bwo gutanga umusanzu mu birebana n'ubutoza Eh, amazina nitwa Shondo Deo nari umukinnyi ukomeye cyane muri ekipe ya Vitalo na ekipe national ubu ndi hano ndaraba umupira waha uko umeze nanjye nkibaza ibyo mfise yuko nabishikana gute nta n'umwe unyitaho nta n'umwe unzi kandi nanjye muri njyewe hari ubumenyi bukomeye cyane muri njyewe sinzi uko nabigenza Shundu wabaye umukinnyi ukomeye wabaye ikirangirire mu ikipe ya Vitalo ndetse no mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ukirangiza umupira waciye no mu butoza watunyuriramo mu makipe wagiye utoza wenda n'uburyo wagiye witwara Eh, natangiye gutoza muri tanzania natojeje yanga za mirongo icyenda na kabiri hanyuma manuka i bujumbura ndoza interestar ntoza vitalo aho hose twagiye tugenda za coupe d'afrique de club champion imitoreze yanjye abari burundi barayizi rero ubu ndi hano ndumva yuko hagira abamfata bakangezayo bakaraba ibyo nzi n'ibyo ntazi kugira ngo bamenye ubumenyi bwanjye mu kanya umaze hano muri iki gihugu cy'u Rwanda umaze kugenda ugereranya iterambere ry'umupira w'amaguru dukoreye wenda nk'akantu k'akagereranyo urebye uburyo umupira w'i Burundi uko uhagaze nk'aho umutekinisiye nk'aho wakinnye umupira wabaye kuri tere ubona umupira wo mu Rwanda uwugereranyije n'uw'i Burundi ubona bihagaze bite Eh, icyo navuga kuri icyo onye ku mupira w'u Burundi no hano mu Rwanda ni uko abayobozi bakwitaho kuraba abantu bafise ubumenyi aribo bashyira muri ako kazi ariko si ugupfa kuzana gusa umuntu n'umuntu ngo yinjire mu byo atazi ni hehe yageza ekipe cyangwa abanyarwanda mu makuru yacu y'imikino y'ubutaha Deo Shundu azatwibutsa bamwe mu bakinnyi bakinanye mu bihe byashize bafashije ikipe yabo ya Vitalo kwandika amateka yari Claude Munyandinda i Kigali
urakoze jean claude munyandinda aha ni naho dusoreje ibiganiro byacu by'iki gitondo nshuti mwakomeje kudutega amatwi tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari fatuma alimasi karara naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti mwiranwe amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
n'abakozi
abakunzi